Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 22 25 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam mooltan kibxataa adoolessa 31 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 24 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babbalatooleen sooraalee keetti oduu raasanitti immoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiif bulchootii gargara har'allee Minnesota keessatti uummataan wal mari'atanii mata duree hedduu irratti waan hedduu wal dubbatanii oduu keessaa tokko.
Daawwannaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediif pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Minnesota keessatti geggeessame irratti booda qophii addaa qabna dhaggeeffatoota keenya du'a injiinar Simanyoo Baqqaleetti kanneen shakkaman akka seeratti dhiyaatan gondoriif magaalaalee adda addaa keessatti uummanni gaafataa jira oduu keessatti gabaasaa qabna rakkoo nageenya naannoo Benishaangul aanaa maa'oo koomootti dhaqqabeen kanneen qeesaanirraa buqqaanii turan dhalattoonni Oromoo kuma sadii ta'an amma deebisamuu isaanii aanaan beegii beeksisee jira oduudha booda dhiyeessina kan ammoo maraafoo ga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma gara sooraatti deebina oduudhaaf.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fa'aati ardhallee magaalaa Minisootaa keessatti Oromoo fi uummata biraallee waliin wal dubbatan. Waan irratti wal mari'atan keessaa tokko rakkoo daangaa Oromiyaa keessa jirtu qulqullina barnoota akka jijjiiramaa itti jiran kana ittiin hojjechuu danda'anii fi waan hedduu fa'a mariitan keessaa ministeera haajaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinoo Gabayyoo Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaatii fi bulchoota gargaraatti keessi jira. Mariin duubatti bulchoota tana wayaa aadaa Oromoo badhaasanii bulchooti tuniin warri Ameerikaa marii Ameerikaa fixataniitiin har'a biyya deebi'uuf qophii jiran. Uummatni kun har'allee magaala guddoo isaanii kaaraatti keessatti baay'eetiin hojii muummee ministeera Itoophiyaa hojjechuu jiru deeggaraniitiin garkaan ammoo rakkoolee himachuutti jiran. Waan jari himat keessa tokko akka godina mataa isaanii qabaachuu danda'an fa'a. Jari kun magaalaa kaaraatiitti walitti dhufeetiin firimbii fi magaalata afuufeetiin uummati konsoo moo'uu malee jedheetiin dhibbuu fi himate rakkinni gargaraallee akka qabullee dubbate. Kana dogoggoraan taphachiifne kana itti deebina akkana jedhaniitiin dubban akka akka bakka bu'aan hiriir kanaa tokko jedhetti gammachuu ginfee jedhee viiyoo itti miti jechuu konsoon zoonii ofii qabaachuu malee waan itti hojjechuu malan rakkinni isaanii kan armaan duralleetti federaalalleetti himataniitiin deebii argachuu waan dhabanii fi rakkinni kan himachuu jiraachuu isaanii ammallee deebi'aniitiin dubbatan bulchaan magaalaa kaaraat ammoo hiriirii ba'an kunin kaawwa balleessuuf ba'anii karoorallee adoo hin mirkaneessiniifu yookaan ammoo gaafii isaaniillee adoo akka dansaa deebii ittiin argatan bahanii jechuun dubbatan. Injiinar Simmenyoo Baqqalee itti gaafatamaan guddaan hojii hidha Abbaayyaa guyyaa dheengaddaa awwaalaniin namni hedduun baheetiin shaamaa bobeesseetiin agii tokko akka inni itti du'u irratti dallaneetiin kan poolisiin wal dhabanii jedha Iskindir Fireew oduu Finfinnee wargi keessatti namoonni nutti.
Sirna awwaalcha hojii geggeessaa hidhaa yookaan ittisa laga Abbaayyaa Iddaasee jedhamu kan Injiinar Simmenyoo Baqqalee dilbata darbe magaalaa Finfinnee Kaatedraala Sillaasee keessatti geggeessamuun ni yaadatama. Haala du'a Injiinarichaa irratti gaddiif dheekkamsi uumame garuu guutummaa biyyattii keessa babal'atee jira. Sirna awwaalchaa kan hordofee bulchiisaa naannoo Amaaraa magaalaalee adda addaa keessatti sirni shaamaa ibsu geggeeffamee jira. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Nugus. xilaa'uun raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti shaamaa ibsuu fi sirna adda addaatiin uummanni bakka injiinar Simmenyoo Baqqalee itti dhalatanii guddatan Gondar dabalatee magaalaalee bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti argaman kanneen akka Baardaarfaa keessatti haala gadda isaa ibsuun dubbataa ture. Uummanni gaddasaaf aariisaa ibsuudha alas kanneen yakka kanatti shakkaman akka seeratti dhiyaatan gaafataa jira ka jedhan obbo Nugusuu Xilaa'uun waajirri isaanii sirnaan gaaffii kana dhiyeessuusaa dubbatu.
ሁሉም ሰው የክልሉ መንግስትም ጨምሮ የእኛን ክልል መንግስትም ጨምሮ namni hundinuu mootummaa naannoo keenyaa dabalatee ibsa jennuutiin miidiyaa naannichaatiin ibsannee jirra. Yakkamtoonniif shakkamtoonni walumaa galatti seeratti akka dhiyaatan mootummaanis poolisiinis waan irra ga'e ragaa argate uummataaf ibsee uummanni ragaa gahaa akka argatu gochuun barbaachisaa ta'uusaa mootummaan naannoo akka ejjennootti ibsee jira. Uummannis bakka maratti mootummaan kanneen badii kana hojjetan seeratti dhiyeessu ragaa nuuf haa kennu jedhee gaafataa jira jedhan sirna awwaalcha injiinar Simmannyoo Baqqalee dilbata dabre Finfinneetti geggeessame irrattis dheekkamsi uummataa akka ka'e gabaasaan keenya dubbatee jira. Jiraattonni magaalattii geggeessaa sadhumaa kan godhan waltajjii masqalaa sirna qophaa irratti ta'uusaa koreen sirnicha qindeesse. dursee ibsa baaseyyuu namoonni haala du'a injiinerichaatti baay'ee dheekkamanii fi bakka awwaalchaa kaateediraala qiddisti sillaasee dhaquu barbaadantu poolisii wajjin walitti bu'ee jira gabaasaan keenya poolisiin gaazii mimmaansisu biifuusaas namoonni jaan argan itti dubbatuusaa gabaasaan keenya dubbatee jira.
Oduuttaantu dabarraa muummee ministeera Itoophiyaa imaltuuf Ameerikaa jira namni Itoophiyaa biyya alaa jiru akka egeree biyya duratti hin deemuu danda'an irratti waan hedduu dubbachuu jiraate garuu jirallee paartiin Samaayyaawwa illeen hojii jaalalaatiif walii nama hedduu walii galchuu dandeettan irratti ufitti ufillee paartiin tun illee jechuu ufillee deeggaruuf qophii jiraachuu isaanii dubbatan miilootii Dr. Abiyyi Faati akka Itoophiyaatti namni deemokiraasii guddisuu fi qood keessa qabaachuu danda'anii fi waan hedduu irratti qalbii namaa akka diriirsaniitiin waliin mari'achuu danda'an irratti waan hedduu dubbataniitiin tan irralleettiin uummata hedduu waliigaluu isaaniitiin paartiin tun illeen paartiin biraalleen dabaleetiin akka hujii tan deeggaranii jechuun gaafata paartiin simaayawuu tunin. Zimbabween jijjiiramfeeti hojiin lakkumsuun argachuu fedhan isiilleen akka isiin filannoo pirezidaantummaa tana itti deemsuu jirtulleen akkuma kana pirezidaantummaa filachuufi qophii jirti jechuun filannoon tun akka guddaan arda dhumatte abbaa mo'aatellee keessaa qulqulleeffachuu jiran jireenya biyyi tanaa akka warri lafaa jedhutti roobert mugaabee kaganna soddomii saddeetii biyyi tan bulchetti irraa balleessee namni hedduulleen hiyyoome biyyitilleen addunyaa keessallee duubattafte mugaabeen kunin mugaabee kana hadhumadhanii eeginni ganni sagaltam caalelleen duubatti hojii irraa buusanii biyyiti tun sun keessa ba'uu fi haga guddaan mari'achaa haga guddaan filannootti jirti akka gabaasaan voa haraaree jiru dhaqee argee jedhetti harka nama harka 85 ti haga 92tti bayeetiin filate emerson mwangwaatii fi nelson caammisatti ammaan tana pirezidaantummaa irratti wal falmuu jira abbaan mo'aati dhiyoottu beekama. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoo Ameerikaa bar kuma lamaaf kudhan ijaa mo'achuu fi dhossaan gargaarsa Raashiyaa argatee jedhaniitiin yookaan ammoo waliin hojjetanii jedhaniitiin qorachuu jiranii inni tan ammoo mormachuma jira. Amma ammoo dhossaan waliin hojjechuun wanjalaa mitii jedheetiin abbaan alangaa addaa daayirektara FBI kaduri Roobert Muuler illeetti dheekkama dubbiilleen dha'u jir Tiraamp. Tiraamp waannaam seeraan is gargaaru Ruudii Juuliyaanii dhossaan hojjechuun akka seera Ameerikaatti dabin qabduu jedhe irdeebee dubbachuu jira dhossaanii hojjetanillee filannoo irratti ammoo raashiyaan waliin hin hojjannee jechuun pirezidaanti Tiraampii fi namni seeraanis gargaarulleen Juuliyaanilleen dubbachuu jiran daayirektari FBI ammoo tana jabeessee qorachuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Iraan Hassan Ruuhaanii waliin wal mari'achuu fedhaa jedha. Tiraamp durii waan akkana kana wanni akkana kun afaanii baateetu hin beektu. Taardhaan ammoo muummee ministeera xaaliyaanaa Guseppe Kontee waliin wal mari'atan tan jedhe. Ankooratti dhugeeffadha. Keessumattuu waan waraana irratti, waan beela irratti, waan lubbuu irratti biyyaan wal dubbachuun hammeen hin qabdu jechuun dubbata pirezidaanti Tiraamp. Tiraamp biyya Ameerikaa waliin biyya Ameerikaan waliin galle tadhiyootan ammoo bulchoota isaanii taakiraashaa faa kooriyaa faa waliin dubbatan maqeeffateetiin biyyi biraallee waliin mari'achuun dhos yookaan rakkin hin qabdu jechuun dubbachuu jira. Xiyyaara Maaleeshiyaa kan nama dhibba hedduu baatee garba keessa bu'ee armaan duratti ganna gara afuriitiin duratti lafa dhabame kan qubu qabdu. biitii kudhanii sagalee ogeeyyoota qabdi itti baafatteetiin xiyyaara kana lafa bisaan kiiloomeetirii kuma dhibba tokkootiif kuma lama kuma kudhanii lama keessa barbaadanii dhabaniitiin gabaasa haaraa ba'an baasan akka jedhi kun jedhutti barbaade kun yoo dhaabate taatullee harki namaa keessa jiraateetiin xiyyaara kanaaf nama kana balarra buusuu hin ooluu jedhaniitiin gabaasa baasan. xiyyaari Maleeshiyaa MH370 jedhan kun nama dhibba lamaaf soddomii sagalii fe'ate bitootessa saddeet bara kuma lamaaf kudhanii afuri xiyyaara Kuala Lumpuur Maleeshiyaa gara Beejingitti adeemu jiru biyya Ukureen ga'ee jennaan lafa dhabanii garba keessa barbaadanii soqanii dadhabanii jennaan gabaasa haaraa kana baasan. kooriyaan kaabaa akka dhaabbileen basaasa ameerikaa jedhanitti dhossaanii misaayil hojjechuu jirti akka gabaasa waashingten poostii fi dhaabbileen basaasa ameerikaatiif itti gaafatamaan basaasa ameerikaa akka maqaa dhahaan hin fedhin baasanitti kooriyaan kaabaa misaayil tokko yookaan ammoo lama naannoo isii sandamoong jedhan keessatti hojjechuu jirti akka poosti footoo yookaan ammoo suura saatalaayitii argate haaraa irraa gabaasa barreessetti misaayiliin tun waanjiitu qabdi bii tokkotaanii bii dhibii nadhuu danda'ani warshuum kooriyaan armaan duratti misaayil keessatti hojjette misaayil jalqabaa keessatti hojjettetti hojjechuu jiranii jechuun dubbata. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi Kooriyaa Kaabaa Kiim Uung gaaf ji'aan duratti koraaf Singaappooritti walitti dhufan kaanii Kooriyaan hujii nukleeraa dhaabuu fi kakattee waada galtee jechuun dubbata pireezidaantii Tiraamp oduun ammaan tanaaf qabnu.
kan dhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. rakkoo nageenyaa naannoo benishaangul aanaa maa'oo koomootti dhaqqabeen kanneen qe'ee isaaniirraa buqqaanii turan dhalattoonni oromoo kuma sadii ta'an deebifamuu isaanii aanaan beegii beeksisee jira itti gaafatamaan waajjira dhimma nageenyaa beegii obbo haaruun baqqalee namoota qe'eerraa buqqaan kana aangawoota aanaa maa'oo koomoo waliin mari'atanii akka deebisan dubbatan namoonni gara ganda sanaatti ofirra deebi'an garuu ammallee aanaa maa'oo koomoo keessa nageenyi guutuun akka hin jirre dha kan isaan dubbatan. galmoo daawwittu gabaase.
ji'a tokkoon duradha dhalattoonni oromoo kuma sadiidha ol ta'an aanaa maa'oo koomoo kan naannoo beenishaangul guumuus keessatti argamu keessaa rakkoon nageenyaa isaa mudatee jennaan gara aanaa ollaa isaanii aanaa beegeetti baqatan achittis jiraattootaa fi bulchiinsa aanolee garaagaraan gargaarsi taasifamaafi ture kamisa darbe kana gara qe'ee isaaniitti deebifamaniiru hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa beegii obbo Haruun Baqqalee aanaan beegii namoota kana kan ofirra deebisee aanaa irraa baqatan maa'oo koomoorra namoota ergamanii waliin mari'atanii akka ta'e dubbatu.
Asumatti tajaajila ga'ammoo danda'ame tajaajilaa turre. Manni kun amma rakkoo maatii irraa bahee jira. Tajaajila nasitti adda adda argataa jirus immoo ga'aa miti. Kanaaf inni maatiitti deebi'uu irratti isaaniif gaaffii dhiyeessanii jiru. Aanaan sunis immoo nu badeebi'an kan jedhu dhiyeesseera. Orma aanaati kan mari'atee uummata sanan mari'isee Qaamee gidduu gale immoo qaamee raayyaa biyyaa immoo nageenya jiru riskiin furannaa kan jedhu isaanii waadaa galanii kana giddu galeessa godhannee akka isaan deebi'an goone rakkoon sun bu'uuraan furametu hin taane garuu uummati naannoo isaatti deebi'ee waan hojjetu kan ofitti hojjetaa mirga isaatiif taasisuu qabaa kan jiru.
Obbo Haruun dabalanis rakkoon nageenyaa maa'oo koomoo waan hin fooyyofneef kan magaalaa beegii firoota isaanii bira qubatanii jiran akka jiran dubbatu. Obbo Dirbaa Diinsaa jiraataa gandeenyi Yikoobooti. Isaanis qabeenyi isaanii akka dura saamamee fi nageenyi ganda isaanii amma akka bakka ittiin deebine dubbatu.
Mi'a mana guutuu mannooriyaa akkuma kanatti waraana nutti bananii biyya waliidhaa wajjin waraananii midhaa tokko caccabsanii qabatanii warra kaanii eeboodhaan warra kaan xiyyiidhaan miidhanii maatii qabannee baane manas immoo caffiteetti saamteetti mana gamma keeshaa afurtamii shan saamtee warra harka ishee keessa galfatteetti nyaataan ittiin gargaaramuudhaan hirmaatteetti. Suuqii tokkos cabsiteetti. Amma immoo mana baaburaa cabsuudhaa fi kanarraa kana yaalii godhaa jirti. Bishaan binnee kasala binnee ijoollee keenya jiraachisaa irra ammaatti akka hin deebine.
Obbo Dirribaan dabalataa yoo dubbatan jiraattonni ganda isaanii yoo dheengadda qe'eetti deebi'an humnoota hidhannoo qabaniin sodaachifamanii akka ari'ataman namoota beegiidhaa galan keessaas ammas namoonni sadii liyyuu alii naannoo Beenishaangul Gumuuziin akka qabamanis ni himu. Namoonni hidhannoo qaban ammas magaalaa Toongoo keessatti warra baqatee deebi'e akka sodaachisan jiraataan tokko ni himu. Jiraataan abbaa ijoollee afuriinitu dubbisne mootummaan utuu lubbuun namaa hin darbin murtoo tokko kennuu qaballee jedhan.
Bulchitu kunis humna isaatii wal jira. Bulchituun ammaati taa'an wanti federaalii keessa galchee isaan irraa meeshaa fuudhee wanta kaayuu hin qabu jechuudha. Ammayyuu taanaan rakkoo guddaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa kan inni jiru. Har'a du'aa borii du'aa keessa ammayyuu taanaan kan uummati kun jiraatu. Qaama hin beekamne kanas immoo meeshaa kanarraa hiikee tasgabbeessee gaarii ture jechuudha. Meeshaa hin beekamne nan biratti naqanii hamma gootii biratti hamma qabareetti meeshaa hidhanii kan isaan nama hidhachiisanii jiran jechuudha. Eeggatti yeroo uummati kun buqqee hidhitti deeme.
Waa'ee qabeenya namoota duraa saamame darbee saalli nageenya naannoo dhalattoota Oromoo ofirra deebi'aniif rakkisaa ta'uu obbo Haruun gaafannee turre. Isaanis waa'ee qabeenya saamamee bulchiinsa namaa okoomoo tarkaanfii fudhachuuf waadaa seenuu himanii waa'ee nageenyaa garuu jiraattonni haga haalli fooyya'utti of eeggannoo gochuu akka qaban dubbatani. Haa ta'u malee jiraattonni nuti dubbisne bulchiinsa namaa okoomoo seera kabachiisuudhaaf haga sin carraaqu jechuudhaan komatu. dhimma kana ilaalchisee gama bulchiinsa maa'oo komoo irraa waan jiru odeeffachuudhaa fi bulchaa aanichaa obbo yaasin mohaammed akkasumas ajajaa poolisii magaalaa tongoo koomaandar alkadrii dubbisuuf yaallus hin milkoofne gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmoo daawit naayiroobi.
amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa afurtamii shan as waashingtan dc'tti immoo waareerra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii shan ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nuti ce'u keenya dura wallee haacaaluu hundeessaa kanan sin affeera ittiin bohara.
Barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaanuyi yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi. Affiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii dhaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra jirra jirra jirra. Jira jira jira jira jira jira kunuun allee jira. Nama mooka nama mooksisa uumamni seera uumoo dabse raajii. Bara kanarraa jagaan erga bukkeen dhagaa cabse. Mammaa kana mammoo haqsisa raajii bara kana yaadama. Boolda keessa teesse boolda qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi. Shiranii garaaf qalbii kiyya katanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa. Godeen ansi roojitoo si fudheen gichi koolitaa si fudheen gulli soolitaa si fudheen dadar koolitaa si fudheen shaallaa koolitaa si fudheen shukuuteelitaa si fudheen sabbatalitaa si fudheen awwadaalitaa shiran shiranii isaanoo dodoorsisanii. Akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citu maal godheen an sirraa citu si fudhee ajjee koolitaa.
Hacaaluu Hundeessaa walleessaa guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessaniin kaleessa jechuun adoolessa soddoma bara 2008 dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa adoolessa soddoma bara 2018 kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti uummataaf haasawa dhageessisanii jiran galgalas uummata sirna irbaataa irratti gaaffiif deebii geggeessame keessumsisanii jiru kan kallattiin tamsaasamee turerraa. haasawaalee kana tujubeetu qindeesse kunoota.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galma magaalaa Miniyaapolis Taargeet Sentar jedhamutti waltajjiitti ennaa ol ba'an alaabaalee adda addaa uummattoota biyyattii Oromoo, Amaara, Somaalee, Hararii fi kanneen biroo akkasitti arguun akkam nama gammachiisaa jechuun ajaa'ibfannaa isaanii ibsaniiru. galma sana keessatti heddumminaan kan argaman lammiiwwan oromoo alaabaa eenyummaa isaanii mul'isu qabachuudhaan lammiiwwan kabiroonis alaabaalee itiyoophiyaa qabatanii gammachuun simannaa godhaniiruufi. abboonni amantii qophii sanarratti kadhannaaf eebbaan jalqabaniiru. haawisoon dargaggootallee sirboota aadaa biyyattii garaagaraa dhiyeessuudhaan uummata galma sana keessatti argame bohaarsaniiru pirezidantiin bulchiinsa naannoo oromiyaa dooktar lammaa magarsallee agarsiisa ijoollee kana ajaa'ibsifatanii akkam yoo biyya isaaniirraa fagaatanillee qalbiin isaanii biyyuma ofii jiraa ittiin jedhan muummichi ministeeraa abiy lammiiwwan oromoo as jiraniif nagaa akkan dhiyeessuuf naa eeyyamaa jedhanii uummati oromoo jaalalaan beekama eega jedhanii booda.
sabni kun bara dheeraatiif qabsoo hadhaa ilmaan ofii itti gabbaraa ture gochuunsaa har'as boris seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u. sabni kun kan qabsaa'aa ture qabsaa'aa osoo hin ta'in moo'ee agarsiisuuf ture. moo'uun gahaa miti. gareen garaagaraa ijaaramanii moo'anii sassaammatanii bu'anii jiru moggaasa maqaa garaagaraatti baasanii ofitti hammachuu ta'uusaa baratti agarsiisu ta'uusaa dagachuu hin qabnu garaa bal'annee isa kaleessaa daggannee hammachuu dandeenyaan oromoon keeniyaa oromoon ruwaandaa oromoon taanzaaniyaa qabsoo dachii keenya irraa kaatu eeggachaa waan jiruuf hojiin keenya bal'aadha humna horachaa humna gabbisaa gara fuulduraatti ce'uu qabna.
pirezidaantiin bulchiinsa naannoo oromiyaa dooktar lammaa magarsallee hawaasa minisootaa jiruuf dhageessisaniin hundi keenya guyyaa kana akka arginuuf wareegama isin nuti kaffalaa turre bu'aan argamsiise waan ta'eef gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhan.
sabni oromoo biyya keenya keessatti mirga isaaf. walabummaasaaf bilisummaasaaf jechi gatii guddaa kaffalaa dhufee jira ifaajii guddaa keessa darbee as qaqqabee as ga'ee jira gatii guddaa kaffallee jirra akaakileen keenya abaabileen keenya abbootiin keenya darbaa darbiidhaan walirraa fuunee eenyummaa sabummaa keenyaaf gatii guddaatti kaffallee as geenyee jirra. har'a guyyaa kana akkasitti walitti qabamnee yeroo wal miidhagsinu kaleessa keenya itoo hin dagatiin qaroo keenya nuuf jedhee gatii kaffale itoo hin dagatiin haa ta'uuti immoo injifannoo har'a argame warra kaleessaa yaadachaa qabannee kunuunfannee gara fuula duraatti oofuun nurra jiraata.
pirezidaanti lammaan itti fufuudhaan har'a ida'amni qabsoo oromoo asiin ga'ee jira. nuyiif ulfinaaf kabajaa keenyaaf gatii guddaan itti kaffalameeraa jedhan qabsoon oromoo xumuramee galma ga'e utuu hin ta'in waan hafe hedduu jira jechuudhaan garuu immoo qabsoon keenya gara fuula duraatti tarkaanfachaa jira jedhaniiru kanaaf injifannoo har'a arganne kunuunfachuu qabna ka jedhan pirezidaanti lammaan cimee akkatti fufu gochuun dirqama ilmaan oromootii jedhaniiru kanas dhaloota boriitti dabarsuuf tokkummaan oromoo barbaachisaadha jedhan. walga'iin hawaasaa inni guddichi erga xumuramee booda galgalammoo qaama hawaasaa adda addaa waliin mariin geggeessamutti fufeera marii kana irrattillee gaaffileen adda addaa ka'anii muummichi ministeeraa abiy deebii kennaniiru jalqaba haasaa isaanii irrattillee waa'ee deemokiraasii innaa kaasan qabsoon geggeessinu uummatichi deemokiraasii akka argatu qofaaf utuu hin ta'in oromummaan biyya sana keessatti akka dagaaguudhaaf jedhan.
oromummaa jechuun waa'ee deemokiraasii wakaastan Oromoon tarm limitii beeka. Elekshinii isaammoo hatamee akkas ta'e inni rakkannu kun osoo aadaaf duudhaalee Oromootti deebine ishuu ta'uu hin danda'u. Kun tokko. Oromoon hawaasummaa keessatti waliin jiraachuu beeka. Hammachuu beeka. Gurshuu beeka. Maatiin woo miidhame yatiima guddisuus ni beeka. Kana dagannee yennaan qabsoon keenya qabsoo Oromummaa ta'uu hin danda'u. Maqaa haalaatti baasna yoo ta'e malee. Waa'ee dinagdees daboo beeka. waliin bahee hojjetee qotee dafqa isaatiin buluu beeka. Haalli amma uumamaa jiru namoonni baay'ee carraan waan dhufteef bubbutachuu barbaadu. Bubbutachuun aadaa Oromoo miti. Aadaa Oromoo miti duwwaa osoo hin ta'in warri bubbutate maalirra akka jiru immoo argaa jirra. Kan nuuf tolu, kan nu baasu butachuu miti. Dachii gaarii qabna. hiuman kaapitaalii baay'ee dagaagaa guddachaa jiru ni qabna. Barsiifannee al tokko haannee baduu osoo hin ta'in jaarraa baay'ee keessatti siistama lafa qabate hojjechuudha.
Namoonni galma sana keessa turan kan maatiin isaanii duraa dhabaman keessaa kan abbaan isaanii waggoota dheeraaf utuu hin argamin hafan gaaffii dhiyeessaniif Dooktar Abiyyi ennaa deebisan dhukkubbiin keenatti dhaga'ama jedhanii Oromoon martinuu maatii keeti garuu kan badellee waliin barbaannaa jedhaniiru. Kabiraan Tigraay irraa shamarreen gaaffii dhiyeessite tokko Liilitii Gabruu jedhamti. Gaaffii isheen gaafatte keessaa adeemsi nagaa Eertiraa waliin jalqabame yoo uummata hirmaachise. yeroo ammaa immoo isin dura taa'ummaadhaan kan hooggantan paartiin biyya bulchu ihaadeg baay'ee waan dadhabe fakkaataa ka jedhuuf muummichi ministeerichaa deebiin isaanii.
ኤርትራ ጉዳይ በሁለት መንገድ ማየት ጥሩ ነው። ነምበር ዋን እጅግ ቤስት የሆነ አፕሮች የተከተለ dhimma Eertiraa gamlamaan ilaaluun gaariidha. Tokkoffaan mala baay'ee gaarii hordofne. Mootummaan mootummaa waliin utuu hin taane uummatti uummata waliin. Kanaaf kan nuti daandii xayyaaraa banne, kanaaf kan nuti bilbila banne, kanaaf kan nu daandii suphaa jirru, waliigalteen mootummaa kan addaan jiru, yaadi jiru uummata uummata waliin dubbatee nagaa waarinsa qabu haa buufatu ka jedhu yoo ta'e yaada gaariidha. Nuti kanuma hojjetaa jirra. Muummichi ministeeraa inni ammaa abiyyi kan uummataa miti. Naannoo keenya namni yoo keessa jiraate malee ka jedhu yoo ta'e garuu inni hin danda'amu. Sababaan isaa walitti araaramuuf miti loluufiyyuu bakka bu'umsa hin kennine. yeroo waraannes muummichi ministeeraa biyya oogganu waraanaa jennaan waraanne malee bakka bu'uudhaan hin waraanne araaramuuf haafuuti. Ilaalchi bala'amaan akkasii ati dargaggeetti waan taateef sin ilaallatu gaaffii garbuu akkasiin fudhatiin kottu uummata keetti makamii deggere.
Muummichi ministeeraa itti fufuudhaan nuti uummata Tigraayin ala qofaa yaada Itoophiyaa jijjiiruu hin qabnuu jedhaniiru. Uummatichaaf niquu qabnaa ni gaddinaafis jedhan. Dargaggoonni gaaffilee daldala siyaasaa. akka hin leellifnellee waamicha dabarsaniiru baadimmee irrattis taanaan eenyuun caalaa kan wareegame oromoodhaa jechuudhaan ihaadeg immoo erga uumamee qabee akka yeroo ammaa cimees hin beeku oromoon isa hoogganuu isaatiin dadhabe taanaan durumaayyuu ihaadeg hin turree jechuudha jedhan kun seenaa itiyoophiyaa keessatti haaraadha muummicha ministeeraa ka'anii gaaffii gaafachuun hin turree jedhaniiru gaaffilee adda addaa ka'aniif lubbuu namaa bakka adda addaatti wareegamaa jiru akkasumas. haleellaa boombii waxabajjii kudha jaha geggeeffame ilaalchisee innaa dubbatan torban darbe ajjeechaan kan irratti raawwatame injinar simmanyoon illee tuqanii nama ajjeesuuf karoorfatanii ba'uun gootummaa utuu hin taane hojii nama injifatame kalundhaatii jedhan dooktar abiy muummichi ministeeraa abiy gaaffilee hedduuf deebii isaan sa'aatilee dheeraaf deebisaa turan keessaa tokko dhimma adda bilisummaa oromoo ture.
ኦኤልኤፍ ጋር ድርድር አልደረጋችሁም ወይ? አስመራ ያለው ኦኤልኤፍ ካልገባ
abaawoon asmaraa jiru yoo gale malee ka jedhu gaaffiin ka'ee jira asmaraa ka jiru abaawoon daawud ibsaa miti obbo daawud ibsaa waliin yeroo dabre innaan asmaraa deeme walagarree turre gaaffii koo jalqabaa ka ture xayyaara kiyyaa waliin deebina ka jedhu ture kanneen oromoo hin ta'iniif daawud ibsaa jechuun waggoota afurtama dabraniif dhimma oromoo qabatee nama qabsaawaa ture lammiiwwan oromoo namni kun nuuf qabsaa'eera akkuma kaanii galee biyya nagaan jiraachuu qaba jedhanii amanu. innis nama hubataadha biyya isaa galee hojjechuu ni barbaada marii jalqabnee beellama kabiroo qabannee tarii torban dhufu jilli kabiraan dhimma isaa qofaaf utuu hin taane sana waliin dhimmoota ilaalamuu qaban mari'achuudhaaf gamasitti mala.
waggoottan darbaniif badii uumameef mootummaan ehaadeg jedhamu itti gaafatama fudhatee dhiifama gaafatus dhiifamaan waan darbamu miti ka jedhan muummichi ministeeraa abiy as minisootaa keessa kanneen jiraattan. kanaan gadi jedhee isin karadhu waggoota 27 darban kan isin reebne kan isin ariineef isin dararre an akka ihaadegitti garaa koorraa dhiifaman isin gaafadhaa jedhan.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal yookaan kiiloorzii kun kudha shaniif dhibba tokkoof saddeettama kun kudha shaniif dhibba sadiif soddoma kun kudha shaniif dhibba jaaf afurtamaaf kun kudha shaniif dhibba torba irratti meetir baandii digdamii lama yookaan kiiloorzii kun kudha sadiif dhibba saddeetiif jaatama irratti akkasumas meetir baandii digdamii shan yookaan kiiloorzii kun kudha tokkoof dhibba torbaaf digdama kun kudha lamaaf dhibba tokkoof kudhaniif kun kudha lamaaf dhibba tokkoof soddoma irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu. asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.